بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد برمسكين كثيرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قمتشرا قمتشت ديم آجرة فتح مكة دبني akka ummanni waggaa digdamii tokko amantii islaamaa didee islaama rakkise sun rabbiin guddaan murteessee daqiiqaa gabaabaa keessatti hundi isaanii amantii islaamaa qabatan dubbanne waan nama gammachiisa makkaan harka muslimaa jalatti deebite makkaan kaabattu jira kaabaa san aalamni guutuun hajjiif dhufa islaama dura hajjiif dhufaa ture islaama boodas akkasuma wanni qureesh kabajamteef kaabaasan kaabaan sun amma eegaa harka muslimaa jala seentee kabajaa dur qureesh qabdu sun muslimni argatuu qaba amma muslimni adunyaa keessatti keessattuu biyya arabaa keessatti kabajamuu qaba jechuu maannamuu hajjiif asit hajama namni tokkolleen si rakkisuu hin danda'u namuu siin diina ta'uu hin danda'u ka diina siin ta'e hajjii dhaba takkittiin milkiin hagana geettu tun argamte fatxii makka'a dhugumaan fatxii ikwaanii nama baay'ee hagas ga'u guyyaa tokko amantii islaamaa seenee gormuu hagas geettu ta lakkoofsa hagas geetu islaamatti dabalameettu fatxii biyya hagas kabajaa hagas geettu san qabdu kaabaa rabbii harka deeffatuttu fatxii biyyi biyya quuftu diinagdee hagas geettu sun diinagdee islaamatti dabalamuun fatxii gama hundaanuu gama amantii taatu gama hawaasummaa taatu gama siyaasaa taatu gama diinaa taatu amantii gama qabeenyaa taatu gamuma hundaanuu fatxii makkaa fatxii fatxiin tun argamnaan ummanni arabaa ka naannoo san qubatu bakka lamatti gargar bahe harki irra guddaa dubbiin galteef akkuma rabbiin guddaan nu wassafe إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا baay'een isaanii dubbiin galteefi amantii islaamaa maanguddoo ergatan nulleen kunnu muslima dabalamne nu beeka koottaa nama waan nu barsiisu nu erga biyya teenna kootta namuu maanguddoo ergate ta dur wama kana namni dhagayuun feene amma namni muslimaa itti dhaqee amantii irraa fudhatuu miti ifii dhufanii barbaadan jechuu maanguddoo ergatanii fatxii ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا yeroo fatxiin kun argamte gosti baay'een tana murteeffatte gosa gabaabduu takkaa biyyoota gaggabaabduu haga tokkottu lola murteeffate faallaa qilleensa yeroo san jiruu jechuu qilleensi yeroo san jiru namni hunduu gaba amantii islaamaa fuula deebi'u gosa yeroo san lola murteeffatteerraa takka gosa hawaazin jedhamtu hawaaziniin tun baha makka'aa qubatan makkarraa gama bahaa qubatan achuma kalaawanis makkatti kalaawan gosti tun waan murteeffatte akka amantii islaamaa tana dura dhaabattee ifirraa dhoowwitu gosummaan sabummaan if gurmeessite nama isaanii hundayyuu hidhachiifte lolaaf qophoofte maaliif lolte amma gosti tun gosummaa qofa nu hin gosi jabdu hawaazin jedhamu ka kabajaa hagas geettu qab akkamiin nama jala bulla akkamitti ajaja namarraa fudhannee nama jala bulla arabni ummanni biyya isan zamana san jiru ummata baadi'aati ummata tikfataa ummata gosummaan tun isa biratti waan guddooti wanni waan hundaa olii saba ifiiti gosa ifiiti aadaa isaanitti namuu gosti yoo balleessaa qabdes walumaan badi seena yoo gosti dhugaa qabaattellee wajjumaan dhugaa fudhata gosa ofirraa namuu gargar hin bahu zamana san akkas jechuudha waa'ee baay'ee haga siiraa keessa jirru ikwaanii baay'ee waan gosummaa tanatu dubbanne gosa abaluu gosa abaluu gosa abaluu gosa abaluu waa'ee gosoota maqaa gosaa baay'ee maqaa dhoofne barumsa siiraa kana keessatti wanni kun nama garii galuu dhabde maalumaaf wannummaan gosti halkanii guyyaa dubbatamaa ooltu tun itti dhiisanii siiruma dubbatanii hoo jechuu gariin maqaa nuun laalchisu maaliif tana nurra qaraa oolan jechuu judaam jenne mudaacaa jenne absi jenne kalbi jenne fadak jenne khaybar gosoota baay'ee dubban banu asad jenne qaxafaan jenne fazaaraa jenne sacdi jenne suleem jenne caamir jenne hawaazin jenne laxyaan jenne gosoota baay'ee dubban wanni amma bakka tanatti har'a diqqoo gargar baafne dubbatuu nu barbaachisu maqaawwan amma nu dubbanne kun maal kun kaanirraa maal gargar jira namni keessan beekne dubbii akkasin laaluun mala maqaan kun lamaa maaluma gargar jira hawaazin jetteef qureesh jette naa walqixa maal maal gargar jira kun waan gargar jiru si hima biyyi biyya gosaan ijaaramte jennee biyyi gosaan ijaaramte akkuma walitti kalooftuun dhaloota walit kalooytuun gosummaanis walit kalooyti ummanni arabaa kun guutumatti bakka lamatti gargar baha arabni gosa lamatti gargar baha warri tokko adnaaniyyuun jedhama warri kun qaxaaniyyuun jedhama arabni guutuun bakka lamaan tanatti gargar baha adnaaniyyuun qaxaaniyyuun warri qaxaaniyyoota kun fagoo jiraanu irraa dhiise akkasuma dhiifnee irra dabarree warri adnaaniyootaa kun bakka lamatti gargar baha rabiicaaf mudar jedhama gosti takka rabiica gostituun mudar rabiicas ifirraa lakkise warri mudar kunoo garaagamitti gargar baha ammallee bakka lamatti gargar baha ilyaasiif caylaan jedhama gosti amma bakki dubbiin jirtu as kun olaan amma maal jenne araba duraan adnaaniif qaxxaani qoonne warra adnaan kanallee rabiicaaf mudari qoonne warra mudar kanallee ilyaasiif caylaani qoonne qureesh gosti rasuulirraa dhalate tun warra ilyaas kana gosti amma lola murteeffatte tun warra caylaan kana isaan amma haga tokko laalme lachuu waliin mudar waliin adnaan eegasi araba gudda deebi'an qureesh warra ilyaas jenne gosti hawaazina ta amma lola murteeffatte tun warra caylaan jennu lakkuma gosummaan tun addaan fagaattu dhaloonni hiddi addaan fagaatuun namni wajjin jiraatuun gargar fagaatti hariira wali godhatuun fagaatti wal jibbuun heddummaatti wal loluun walin loluun heddummaatti san qofa miti gostummaan lamaa waliin dhalatte wal jibba abii jahli banii makzum gosti isaa qureesh keessaa maal jedhe yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ergamee dhufe dubbiin dhugaan galteef waan jedhe nuuf warri banii haashim baniin haashim warra rasuulaati alayhi salaatu wassalaam wal doggoomnee waan isaan hojjetan hundaa hojjannee yeroo nu wal injifatuu dadhabnee wal qixxoofne ardha dhufanii nu keessaa nama tokko rabbiin ergate nuun jedhanii jedhe akkam goonee dhaqqabnee dhaqqabuu dandeenna jedhe san kanaafuu haga jirru lollaan jedhe haga du'atti akkasumatti lolee haga du'e abijaali ilaalmee waan ajabaa inni maalama makzuum warri nu lulu hoo bani haashim lachuu makzuumii fi qusay haashim kun qusayiiti qusay obboloowwan jarri lamaan obboloowwan ilmaan abbeeraati sanii wajji laa jibbante akkasiin geettu amma gartu wanni abii jahli kafaaru amanuu dhoowwe osoo beeku amantirraa fageessee hambise jibbanna gosummaati jibbanna gosummaati amantii islaamaa laaltan seenaa keessa lakkuma gosti takka qureeshirraa dhalootaan fagaattu amantiin isii boodatti buute amantiin isaanii boodatti buute gosti gosa hunda booda amante gosa dhalootan irra fagaattu gosti muslimallee irra lakkifte isaan akka qudaaca akka xayyi akka mudxij akka bujeyla akka banii lixyaan gosoonni tun gosa dhalootan qureesh irraa irra fagaattu rakkoon isaan fidanis akkasuma guddo gosti dhalootan rasuularraa fagaattu ta amantii islaamaa akka gaaritti fudhatte gosa sadii qofa sadeen owsif khazraj sadaffaa aslam gosa jedhamtu warri kun lachuu dhaloota rasuularraan fagaatan qaxaaniyyoota isaan warri qaxaan kun namni amantii islaamaa fudhate gosa sadeentana qofa gostuun hunduu diidee warraraa booda amane isaan dhalootalleen boodare warri seenaa taarikaa dubbatu yoo laalu gosti tun sadeen maaliif amantii islaamaa osoo dhalootan qureeshirraa fagoo tahan akkamitti qabatan jedhani yoo laalan qilleensa isaan duraan itti dhalatantu biyya khaliijaa tanaa miti biyya yaman warri sadeenuu asdil yamanii gosa jedhamtu achirraa dhufan gaafa saddiin ma'arab ciisiin guddichi bishaanii rabbiin dubbate sun caphe manni baay'een halaakame biyyisaanii keessaa baqatanii as godaanan xabi'atti warri acheessanii warri yaman kun irra qalbii laafa warra jaziiraa arabaa ta khaliijaa kanarra tuwaan namni jedhu miti rasuula rabbittuu jedhe alayhi salaatu wasalaam hadiis saxiixa saxiix bukhaarii muslim keessa jiru keessa rasuulli maal jedhan alayhi salaatu wasalaam أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا ور يمن تسين الدفاج ور قلبي لاف تبي أغاري ور كان الدفاج santu gosataan lamaan hayyameef akka isaan amantii islaamatan akka gaariitti ta'anii caqafatanii gasii qabatan gariin isaanii gaa warri rasuularraa fagaatu alayhi salaatu wassalaam akka banii bakriifa taglibfa abdiqeysfa banii haniifaafa warreen kun warra yeroo rasuulli amantii keessatti irraa booda amanan yeroo rasuulli du'ellee amantii keessaa bahan kafarani gariin egaa muslima rakkoo gurdo rageessaniyyu مسلمة الكذاب جرين نبي ربي ارقتين اركاني لفا إيه لولا غوردا أمة مسلمة سنساني لكو غوردا رقيسا جمع أمامي أمة لولاف قبعي كانت عصدي بينو وان جنة gosti amma lolaaf qophoofte tun hawaaziin jedhamti hawaaziniin tun gosa caylaan keesseenti jenne quresh ilyaas jenneemi hawaazin caylaan jenne seenaa gubbatti yoo silaaltan qaysi caylaaniin beekamti qaysi caylaaniin kun maquma jara kanaati qaysin ilma caylan hangafaati maqaa ilma kanaatiin gosti guutuu yaamamte warri caylaan kun gosa sadii gugurdo sadeen ghaxafaan suley hawaazin kana yaadattan qaxafaanin kun hagam takka muslima rakkisaa turte i yaadattan warra gaafa ahzaab nama kuma jaha qopheessee dhufe isaan isaan obboloowwan isaanii kun hawaazina warra amma arra lolaaf qophaa'e kana jarri sadeen obboloowwanii tun ghaxafaani suleymi hawaazinaa miti suleymiif ghaxafaan qilleensi dubbiin galtee fi amantii islaamaa qabatanii waraan muslimat dabalamanii duula dhufan arqa makkatti hawaazin ammoo qubsuman le'een makkaa booda isaan warri kun gara madiinaati ol lola murteeffatte wanni wali qajeele namtichi tokkotu dardaraa maqaan isaa maalik ibnu coof jedhama nama hayyuu dubbataa dandeettii gugurdaa qabu kalolaa dandeettii ummata wali qabu dandeettii dubbii dandeettii qalbii ilma namaa akka laafattee qabatu'u nama qabu tokkotu isaan keessan argame nama kanattu ummata san biratti jaalatamaa ta'e guddoo isa kanatu ummata waliin yaame waa'ee gosummaa tana jabeessee akka ummanni if ijaaree if qopheessee lolaaf qophaa'u godhe dandeettii rabbiin guddaan kenneef kana dandeettii dubbii qaba qiyaasa malee yoo bakka takkatti ummata keessa dhaabatee dubbate waan ifii barbaade san ummata san fahamsiisee ummata san jaalachiisuu danda'a lola yoo taatele akkasitti lola qopheessuu danda'a dardaraa beekaa moo ganni isaa soddoma hin geenye yeroo san maalik ibnu awfii kanattu lola murteeffate dandeettii rabbiin guddaan kenneef tana osoo waan gaariitti itti dhimma bahe hagam bareetti waan kasaaraatti rabbiin guddaan ummataa ol si godhee waa tokko sii kennee wama rabbiin guddaan sii kenne saniin rabbitti ati kafaruun wallaahi kasaaraa guddoo ikwaanii waan nama rifachiisaa rabbi tola si xoolee waan tokkoon si qananiise wama rabbiin guddaan siin qananiise saniin rabbii hankeeti kafarte kasaaraa hangeetu sun kasaaraa guddoo wama rabbiin guddaan sii kenneen ati rabbii hankeeti kafaruun kasaaraa guddoo yoo rabbi afaan sii kenne afaanuma kanaan nama hamattee nama arrabsitee rabbii hankeeti atin dila aawun yoo rabbi humna biraa jabduu sii kenna sanumaan dilitti seenuun waan nama rifachiisaati rabbi hanqee sodaadhu rabbiin humna san sii kenne sirraa fudhachuu hin danda'a akka laafatti isa kenna akka laafatti sirraa fudhachuu danda'a namni kun amma nama uummata waliin qabuu danda'u uummata waliin qabe qiyaasa malee seena qopheeffate lolaaf qophaa'e gosti hawaaziin jedhamtu tun gosa sadii tokkoffaa banu nasr lammataa sacdi nasriif sacdiif thaqiif jedhamti nasr sacd thaqiif sacdii kanan beektanii isaa sacdi beektu حليمة السعدية إنه بيك حليمة السعدية بيتو قند سانيتي يا دتني إخواني حليمة السعدية اينو يا سمي سيناسي حليمة السعديان ta rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam hoosifte rasuula guddifte rasuuli diqqeennan ganda kana keessa guddate jechu an ajaba agartoom rasuuli asit guddatan waggaa jahaatamaan booda waggaa jahaatamaan booda rasuulan loluu sirreef murteeffatan arga subhaanallah kasaaraa kan ga'ettu eessuma rasuulaati silaa odoo dhufanii amantii tana qabatanii namni silaa isaanirra kabajaa qabu isaanirra haqqa wayeesi jira silaa garuu yoo rabbiin kabajaa si godhe kabajaa godhatta yoo rabbiin kabajaa sirraa mulqa kabajaa hin qabdoti gosa sadii jenni hawaazinni kun nasri sacdi thaqiif gosti tun sadeenuu waliin galtu gurbaan kun ammoo fidee walif fidee tokko godhe gaana jabaa kun waraana qopheesse gosa tanarra waraana lolaaf qophaaye kuma digdamii shan qopheesse yeroo duraatiif jedhan gosti arabaa akka gosummatti waraana hagana gayu qopheessuun seenaa keessa hin jiru jedhan yoo mootummaan ollaa walit dirqitee walii yaa'atteen malee akka gosatti waraana kuma digdamii shanii gosti takka qopheessuun hin jiru qureesh gaafa jabaattee galdaatee galdaatee waraana kuma lama qopheessite rasuulli har'a ka aalama hunda fudhatee dhufe waraan isaa kuma kudhan kuma lamaan qureeshoo dabalan kuma kudha lama gurbaan kun laal waraana kuma digdamii shanii qopheesse jechuu hidhannoo akka inni nama laafaan ta'e sii galti akkasitti gaa lolaaf qophooyte maalirratti lolan amma warri kun wanni marifachiisaa san gosummaa irratti lolan gosa tamiin lolta isiiti wan bar silaa bar odoomaa aqlee qabaatee namni jala gallaale silaa wallaahi waan namaa galaa tak silaati gosa tamiin lolta namtichi itti loltuun kun gosaa miti namtichi qureeshin dhufu jira waraanni rasuulaa qureeshii miti waraanni rasuulaa aalamu hunda eenyuun lolta dhayatin maal gootaa gosa tanteetti taphatta osoo gosa tantee ka dhugaan jaalattus taate maalumaaf gosa tana taphatta summiin gosummaa yoo nama seente aqlii silaa namni wahin beeku tana ni jaamsiti dhukkuba bada gosummaan sabummaan gosummaan dhukkuba baddu isiin tun gosummaan tun walii gadi jirti namni lakkumaan ol ka'a namni yeroo dura naannumatti dhalate gandatti dhalate baadiyaa keessa jiru ka ilma namaa tokkolletti dabalamee waliin hojjetee waliin jiraatee hin beekne obboloowwanuma abbaa tokkoo ka haadha tokkoo ka wajjiin dhalate kana hinaafa kanuma jibba kanuma dura bu'u kun waa dhabanii inni argatu hawwa sadarkaa sanirra diqqo magaalaa dhaqee haga sammuun isaa ol kaati eegasii maal eegala ijoollee abbaa tokkoo ka haadha haadhaa kana kana achi ifirraa dhiibuu eegala xiqqoo waa baratee sammuun ol kaati eegasii kanas dhiisee ilmaan abbeeroowwanii ifirraa dhiibuu eegala tanarraa ol ka'a warra haga isaanii balbala isaanii tana fi qabatee balbalowwan taan ifirraa dhiibuu eegala sanirraa ol ka'a gosa ifii jabeessee gosa taan dhiibuu eegala sanirraa ol ka'a saba ifii jabeessee saba kaan dhiibuu eegala sanirraa ol ka'a bifaan nama gurraacha ta'u gurraacha jabeeffatee adii dhiibuu eegala sanirraa ol ka'a ilma namaa hundaa ol qixxaawa sadarkaarraa booda jechuudha sadarkaan irraa boodaa ilmi namaa hunduu akka namatti si bira wal qixxaawu odoo kan akkanarra qulqulluu kan akkanarra caalaa hin jedhu amma maaltu argame laala gosummaattu argame namtichi kun wanni inni waraana kuma digdamii shan walitti qabateef gosumma gosumma gosummaan tun ikwaanii takkaa biyyummaan haa jennu takkaa sabummaan haa jennu hundayyuu tafee itti dubbadhu biyya tiyya jedhee namni tanatti amanu takkaa saba kiyya jedhee tanatti amanu takkaa gosa tiyya jedhee tanatti amanu isin garuma feeten dhufti takkitti dubbiin yoo biyyaaf biyya hinte jaalattee biyya hundarra jaalattee si dubbiin sanuma achuma si deemti booda haga ooftu yoo isiin ka haqa si irraanfachiiftu taate tama namticha kana mudatte si mudate jechuu akkana dubbiin badduma gabaabinatti gosummaa fi sabummaa fi biyyummaantu waan baddu'u miti namni gosa fi jaalatuun saba fi jaalatuun waan hamtu'u miti waan nama kaan hin jibbini jaalatuun rabbiin si ammare rahima kan keetii rahmata godh jedhee rabbiin nu barsiise akka rahima kan keetii rahmata gootu ka rakkoo qabu qarqaartu kan beekne barsiiftu ka jallate qajeelchitu ka mala qabne mala dhooftu kana rabbiin guddaan si ammare ammoo kun ibaadaa si hin tahin bakki dubbiin itti laallamtu eessa yoo fedhii rabbiitiif fedhiin gosateeti takkaa fedhiin saba keetii wal dhooyte tan filattaa dubbiin yoo ta rabbii dhiiftee ta sabaa ka filattu taate jallattee beeki jallattee beeki ati kararra hin jirtu yoo ammoo ta rabbii filattee saba kan kee sirreessite karaa gaariirra jirta jaalalta ati sabaa qabdu sunis jaalaluma gaarii yoos rabbii guddattu subhaanahu wa ta'aalaa nu himee dubbii tanarraa maal nuun jedhe قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ربين آيات سورة التوبة كي جرتنا كي سمان ننجده yoo abbaan keessa ilmi keessa obboloowwan keessa niitiin tante takka dhiirsi kan kee fira kan keetiif gosa tante biyyi tante manni kan kee daldalli kan kee hujiin tante rabbiif rasuula rabbirra kasi biratti jaalatamtu taate jallattee beekati munaafiqaa jedhe rabbiin subhaanahu wa ta'aala wanni silaa ilmi namaa jaalatuma kanaa miti yookaan horii hanke ilma hanke jiruu tante hujii tante biyya tante saba kanke nama kanke isaan kun yoo rabbiif rasuularra caalansi biratti jaalalan keessatti ati jallatte fatarabbasuu eegaa jedhe حتى يأتي الله بأمره حق ربي مصيبة في سبوس إجل namtichi kun hayyuu guddaa maalikiin kun maalik ibn auf garuu dogoggora gugurdattu dogoggora gugurdatti bu'e tokkoffaa gosummatti nama yaame gosa isatti nama yaame wan mabda'atti nama yaame qabu gosa nama yaame gosatti haa yaamu faallaa haqa rabbi faallaa ergaa rabbi faallaa risaalaa rabbii dhaabate lammata dandeettii dubbi'ii ta rabbiin kenneef tanaan nama jallise nama hagam eegamtu dandeettii taa'e qotee bulaa miskiina waa takka hin beekne dabballee jedhanii itti erganii kana ka dubbii qajeelatti barate as dhawanii achi dhawanii as dhawanii achi dhawanii karaa birarra kaaya karaa sanirra deemu jedhaniin yoo boolla bo'e illee nama wajjin jiru hin jiru qofaasaa boolla bo'o kun dandeettii rabbi sii kenne sanitti taphattee namaan miidhu jechuu maal jedhee namni gaafsan yeroo dubbatu khutbaa sarraa tokko waan jedhe إن محمدا لم يقاتل قط قبل هذه المرة محمد تناندورة تكالو لنسين جدي واننا رماندورة سين هندو لولامت جدي تبع نما لولم بيكن ددبا نما لافا غسلافتو بيلافتو أرغتي هوري جلا أوفتي لولم بيكو jennaan ummanni isaa sunis hin dhugeesse nama rifachiisaa sanii bara amma nuttu nama hundaa ol jechuu ammatu nama armaan dura muhammad waggaa hagam lol'uuni jiru kana hundarra nu caala jechuu qureesh takka lama cabsanii guutuun harka kennattee amante tun gosa laaftu maal jechuu isaamee gosti obbolowwan isaanii taqaxafaan murtaziqaan mallaqa kennanii fi aalama hundaa loltu ta lolaan beekamte ta rasuulli cabsee hunda isaanii uf jala deebise lolaan beektu yahudan hoo ta gosa hagam geettu ta rasuulli hunda isaanii cabseef jala deebise lolaan beekanii biyyi ruum hoo ta waraana kuma dhibba lamaa qopheessanii rasuulli dhukkee irraa kaase lolaan beeka warri kun maal haasa'u isaa amma kun garuu mushkilaan yeroo warri bifa kanaa dabballeen akkanaa kun siin haasa'u namuu dhugaa jala garaa baqaqsee ittiin himu nun nama hundaa ol nama hundarra nu beeka nama hundarra nu heddu nama hundarra nu qabaata dibbe mee inni dhootan atilee walumaan dhawu rakkoon tana bakki sila taa'anii dhugaa walitti himanii abboon tun waan dhugaamo waan dharaati wanni gama du'aa deemaa jirra wanni tuyamartu waan taphaatii miti hagamtu waan kanarraa dhuga hagamtu dhara maaliif waan dhara dabaltamuu wal jala laaluun hin jirtu wallaahi ikhwaanii hawaasni tokko yoo dhugaa jirtu beekuu baate dubbii tanarraa caqasa akka gaaritti hawaasni tokko yoo waan jiraa beekuu baatee dukkana keessa dhaabee dhara walitti haasaye dharatti baay'ee anaa beeka wanni kun qormaata barbaachifti haqiiqaa beekuu barbaachifti dhugaa walit dubbatuu barbaachifti yoo dhaabateetuma ammoo dhara walitti haasa'e dhugaa jirtu hundarraahu ilaf qabee akka nama agarree godhee dhararratti waan ifii ijaare dharumarratti dhumti haga dhugaatti deebi'anii dhugaan hin argamtu namtichi kun amma dhararratti ijaare waan hundayyuu nurra namni jabaa hin jiru takkaa muhammayyoom namaan lolee dheen dharratti ijaaru jira ilaalama mana dharratti ijaare kun cirrachaati kun akkasuma ammallee dogoggorri bidaa guddaan tokko ka inni seene hawaasa fi kana waan jaalatu jaalala isaa mul'isaa garuu hin kabajne maal hin kabajin wanni ajaa'ibaa inni dalage yeroo lolaaf qopheessu nama kuma digdamii shanii kana qopheessee nama hundaanuu waan jedhe niitii kan kee ilmaan kan kee horii kan kee mallaqa kan kee qabeenya kan kee waan qabdu hundaa fidi jedheen waan nama ajabsiisaa san ta inni dalage waan qabdan hundaa fidaa jedhe waan qabu namuu baatee itti fide baroon nama ajabsiisa isa ka waan qabdan hundaa fidaa namaan jedhu ajabatamu amma nama waan qabu hundaa baatee itti fidu ajabta ammoo nu tuuma dhugaan argame beekaa ikwaani tuwwama dhugaan argame maaliif akkana goota namni tokko hin jenne fidaa jedhe namuu horii ufii oofee mallaqa fi baatee madhaa maatii fi harka qabatee fi dilola dhufe qawwee fi fudhate maal godhe inni waraana dhaabee akka gaarii bareechisee dubartii duuban dhaabee ijoollee san duuban dhaabee horii achi boodan gaalatti aansee re'ee itti aansee akkasi kaaye qabeenna hawaasaa guutuu akka jiruun dirree lolaa kaayee jechuun waan nama jabsiisa maal jedhe duuba achi dhaabatee dubbate yoo dubbatu immoo beekaa nama boochaa takkinni dubbannaa namuun booya akka jiruun dubbatee dubbatee dubbatee dubbatee maal jedheen namni wanni nu qabnu hagana jedhe waraanaa waraanni arabni takkaa walitti hin qabne walitti qabdanii kun kuma digdamii shanii dhaabata jedhe hidhannoo tarraa boodaa qabdan jedhe yookan du'u yookan jiraatu jedhe namuu haa beeku jedhe garri baqatun hafne maal yoo mallaqa isaatiif ijoollee isaatiif wanni hundi duuba dhaabatte garan baqata namu niitii tanteetiif ilma kan keetiif horii kan keetirraa itti sii loli jedhe namu inni ammoo ni barbaade san lolli akka baqni tokkollee hin argamne barbaadeen namuu yoo waan qabuuf duubaa qabaate eessa baqatte eessa galta atee gatu diktaatoora dhugaa kana jechuun namtichi jecha nama tokkollee hin caqasu ta'i fi inni argisan malee ta'i fi inni argisan malee ta biraa argullee hin fedhu ka rabbiin guddaan baanu maa uriikum illaa maa araa wamaa ahdiikum illaa sabiila arrashaad yaannis kiyyuma karaanis kaman irra jiru kana anuma jala deemaa jechu jaarsi tokko jira dur biyya tanaa dura taa'aa biyyaa zamana dheeraa ture beekamaa hayyuu guddaa garuu qiyaasa malee dulloomee umriin isaa yeroo san waggaa dhibbaa ol jaarsa kana maqaan isaa dureyd ibnu samat jedhama dureydii kanattu dubbii waan inni hojjete dhagaye naa yaamaa jedhe itti dhufe maal hojjatte akkamitti maal hojjattee akkamitti lolaaf qophooytee dhee gaafate itti himi maaliif horiif ijoollee fi kana maaliif as baaftee dheen namuu horii isaatiif ijoollee isaati niitii sirraa haa loluuf as fidee akka namni tokkolleen hin baqanne barbaadaa jedhe yoos dallane jaarsi dallanee dallanee dallanee tiksee re'ee jedheen yoo re'ee tiksite malee akkati waan biraatti akka hin tolle dheen eenyuma lola si kennate dheen namni lola nu hoggaansidhe si kennatu eenyu jedheen ma akkanan arrabsite dheen wanni si arrabsuuf akka namni tokkolleen hin baqanneef akkana godhe jettee ammoo wanni siin galin jedheen namni baqa murteeffate akka wanni isa dhaabaa takkaillee hin jirre hin beekne jedhen namni ikhwaani yoo lola keessaa baqatu sammuun isaa cinaan irra jiruun hin baddi akka nagayaan bahaa malee maaltu badaa achiin boodaa takkaillee arguu hin danda'u namni ilmi nama akkas eega takka caphee bakka taa'ee lolu tana utaalee ari'amee wanni inni eeguu danda'u hin jirtu eegasi tana dhingaliniif namticha jaarsi immoo tana beeka namni tokko eega caphe wannummaan isa dhoowwe baqatuu hin danda'u jedhee inni dhaabatee eegasi lola deebi'uuf takkaleen hin jirtu jedheen wanni si fayyada nama hidhannoo qabuu fi meeshaa lolaa qofa si fayyada jedheen yoo injifatte haga si fayyadu fudhadhu kuma digdamii shanii kanaa lola seen yoo cabxe namuu ganda keessa lafa fagoo kaayadhaa baqadhaa itti gala irraa dide amma namtichi kun durataan biyyaa kun lola akka gaarii qopheesse ummatas akka gaarii waliif fide garuu wanni isaan galiin yoo cabne maal taanaa sagantaa kana fidan in bara haga hagam hagas mara if guddisuun rakkoo fidda namni tokko ifi quufuun barbaachisa namni tokko if tuffatuu dhabaatee ifi quufuun barbaachisa ammoo ifitti if amananii qiyaasa dabruun gowwummaa tana fidda lola fedhayyuu haa ta'u sagantaan lamaan wal bira jiraatuu qaba yoo injifanne tana yoo cabne ammoo tana jiraatuu qaba bakkuma fedhettu haa ta'u inni amma maal as keessaa baase ka yoo cabne maal taana'a sagantaa isaa keessa hin jiru guutuma dhimma injifannaa malee rasuulli alayhi salaatu wassalaam dubbiin tuun isaan geette dubbiin tuun isaan geette rasuul alayhi salaatu wassalaam akka ummanni sun if qopheessa'aa jiru dhagaye yoos rasuulli alayhi salaatu wassalaam ergan saxaabticha tokko cabdullaahi bnu abi cabdullaahi cabdullaahi alaslami ka jedhamu tokko ergan cabdullaahi bni abi hadrad alaslami ergan rasuulli alayhi salaatu wassalaam deemii mee dhaqi waan jiraa hubadhu nu deebi'in jedhe rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoo dhufe saxaabtichi qajeela xarga akka uummanni qiyaasa malee bifa takka'aa arabni lolaaf qophaa'ee hin beekneen akka isaaniif qopheessan arge deebi'ee rasuulatti hime rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoosuma qopheewwan waraanni kuma kudhaniin dhufanii jira rasuulli amma maaltu jira waraanni kun fagoo hin jiru kiiloomeetirii afurtama jira makkarraa waraanni kaafiraa kun rasuulli alayhi salaatu wassalaam asuma teennee makkaa keessatti eegnamoo fuula keessa deemnee achitti wal lollaa dubbiin lamaanuma kana makkaa keessa taa'anii eeguun hin taatu maal makkaan amma amante naman amansiiftu yoo yeroo lolli oowu warrumaan kalee amanne jedhu kun gamanaan deemee dugduu si dhaye hagamta akkasi miidha kanaafuu magaalaa tana keessa loluu dhabaatanii asirraa socho'u murteeffatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yoos bakki isaan itti murteeffatan bakka huneen jedhamtu jidduu lafaa haa kiiloomeetirii digdama magaalaarraa bahanii akka achitti lola lolaaf qophaa'an murteeffatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraanni kunis dhufaa jiraa beeka kaafira lammata ammallee waan murteessan waraana guddicha madiina madiinarraa dhufee makkaa bane kana guutumatti akka fudhatan qopheessan hagas qofaa miti ummata kaafiraa ka makkaa ka amma muslima tahe kanallee nama qophee jiru akka fudhan nama kuma lama asirraa fuudhan kumni lamaa kun waa hedduu amma faayidaa hedduu ka'ee jira tokkoffaa yoo asit dhiiftee biraa deemte maal hojjetanii isaanii hin beektu keessattuu yoo ka muslimni cabu taate injifatamu taate isaan kun kafaruu mala magaalaa fi qabatanii takka lammata isaan si wajjiin deemuun bu'aan isiin qabdu bu'aan isiin qabdu waraana kaafiraa ka amma amane ka qureeshaa kana maaltu itti dhagayama akka nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam isaan kabaje waraana ifitti dabale isaan muslimatti dabalamanii ardharraa jala qabe eeganaa muslimarraa isaan tokkot itti dhagayama sadaffaa yoo rabbiin muslima injifachiisee boojuun jiraatte boojuu sanirraa waa kennaaf kulleen qalbii ilma namaa haga tokko hin jabeessite sadaffaa waraana islaamaatiif gormu inni kuma lamaa wasitti dabale manoo diqqaa miti kana hundaa laalanii rasuulli alayhi salaatu wassalaam akka lola saniif fuula keessa socho'anii lolaaf qophaa'an murteeffatan rasuulli alayhi salaatu wassalaam waraana fi kuma kudhanii duraaniitiif kuma lamaa biraatti dabalanii kuma kudha lamaa qopheessanii bahiinsaaf amma qophaa'e meeshaa lolaa ka achirraa dhufaniin hundaa fudhadhaa jedhan hagas qofa'aa miti meeshaa lolaa guddoo amma asitti bitan rasuulli alayhi salaatu wassalaam daldalaa gurguddaa jira ka as keessaa meeshaa lolaa gurguru kanarraa guddaa bitan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo waraanni kun makkaa keessaa socho'e rasuulli waraana gammachiisee maal jedhan inshaa allah qabeenni ummanni sun walin qabee dirree lolatti if jalaan deemu sun hunduu boojuu keenya ta'uu jiraata akkasitti gammadaa jedhan waraanni ji'a shawaal guyyaa jaheesso'o waggaa saddeesso'o achirraa socho'e yeroo socho'e waraanni kun wanni nama hin gammachiifne hedduun keessatti argamte tokkoffaa lafti inni deemu tun amma kiiloomeetirii digdama kiiloomeetirii digdamaa kana silaa waraanni cinaa guyyaa deema cinaa guyyaa tokko guyyaa tokkotti waraanni zamana sanii kiiloomeetirii shantama deema taqriban makkaaf madiinaa jidduu hagam deeme guyyaa sagalii dhufe guyyaa kudhan deemee ka sagalee so guyyaa sagal deemee kunyee so dhufe kiiloomeetirii shantamarraa jidduu tana deeme jechuudha guyya'aan amma laalmee waan ajabaa kana marifachiisaa kiiloomeetirii digdamaa kana kasilaa cinaa guyyaa deemu guyyaa afur deeme waraan takka waan marifachiisa maaliif waraan kun guyyaa afur karaa kana deeme namaan galtu guyyaa afur kiiloomeetirii digdamaa waraanni guyyaa afur deeme guyyaa jahaa ji'a shawaal makkaa keessaa bahee guyyaa kurnyeessoo dhaqe bakka itti deeman tan karaa kana haga deemu qophiin isaa ka akka silaa isaan itti qophaa'anii deeman kun lallaafe dooyan waraanaan laafte dur waraanni muslimaa yeroo bakka kana kana deemu dooyan isaa eessa dura deemti laftu martuu hidhamtee jirti qilleensa marayyuu akka gaarii tarkaa qaban bakka waraanni qubatu bakka waraanni silaa lolli itti bu'u marayyuu duraan qophooftee kaartan kaayamee deema amma hin taane waraa gaafa waraana kanaa waraanni kun ima yaa'e akkuma bineensa kumni kudhanii lamaa kun ima deema qiyaasa malee if kabaje if jaalate ifitti quufe ifi quufinsaa ol dabree boona taate warra muslimaa ka haaraa'oo muslima dabalame ka imaan isaa sila hin jabaatin kanattu jecha tokko jedhe jechi kun maal jedhan lan nuglaba alyawma min qilla namni nu injifatu ar diqqeennafa namni tokko nu injifatu jedhan namni nu injifachuu hin danda'u jechuudha amma waraanni muslimaa takka akkana jedhee hin beeku waraanni muslimaa yeroo hundayyuu injifannoon ta rabbiiti injifannoon ta rabbiiti jechi kun ummata muslimaa ka haarawaa kanarraa socho'ee waraana hunda wal ga'e jechummaan kun namu jechuma kaa waliin jedhe namu kofla'aa yaa'an taphataa yaa'an akka nama lolatti hin deemne godhataa yaa'an ifi quufurraa bara yeroo jecha kaan dhagaye rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam rifatanii fuulli isaanii jirjiirame akka waa rakkoon bu'uu jiraattu beekan rasuulli alayhi salaatu wasalaam waraanni akkasumatti deeme ikwaani osoo deemu bakka huneen jedhamtu tana gahe waan nama ajabsiisaa bakki tun laga waraanni osoo deemu gaara keessa lafa saharaa'a san lagni dhufe laga kana osoo dooyan hin seenin osoo qilleensi jiru quban qabaatamin ima seene waraanni laga kana keessa waraanni ammoo warraa kun kaayamee jira akka gaariitti lakkee kaayamee jira laga keessa dhokatee jira kun waraanni guddichi muslimaa kun osoo waa takka quba hin qabne dhufeetuma bal'inni isaa akka jiruun dhufee laga seene yeroo inni laga seenu naannoo hundarraa bakka takkaa xiyyaan akkana xiyyitti gadhiisan yoo gamana laale gamana xiyyad dhufa gama sii xiyyad dhufa gama kaana xiyyad dhufa gama kaana xiyyad dhufa garmu socho'uu dhabe waraanni muslima garuma socho'uu dhabnaan takkitti himaan baqate waan ajabaa tanam ajabsiisatii bar waraanni guddichi kun ima baqate yeroo waraanni kun baqate ummanni muslimaa ka makkatti amma islaama tahee duula wajjiin dhufe kun bakka heddutti gargar bahe yeroo waraana muslimaa ka baqatu arge garii yoosuma kafare namtichi tokko kalda ibnu hambal jedhama yoosuma kafare maal jedhe alaa baxala sixru lyoom kunoo falfalli muhammad hiikkate jedhe sihriin falfalli duraan innutu hojjate ardha caphee hiikkatee jedhe kafare jechuun kun kalima kufriiti eegasii garuu amantiitti deebi'ee sahaaba'a amantii irra du'e namtichi kun kaldaa ibnu hambala gariin isaanii kafaranillee nabiyyillee ajjeesuu murteeffatan akka shayba ibnu usmaan namtichi jedhameen tokko innis eegasii deebi'ee islaama ta'e amantiin isaa tolte waan ajaa'iba rabbii gariin ammoo kafarree gammachuu mul'isan waraana muslimaa ka cabe kanatti gammadan akka abi sufyaan baqa isaanii kana dhaabatee laalee laa tantahii haziimatum duuna albahri jedhe aboo warra baqatu kana yooma bishaan baharaa dhaabaniituma bira dabruu dadhaban malee akka isaan dhaabatuu hin henne jedhe gammade innilleen amantiin isaa toltee eegasii muslima gaarii tahee karaa rabbi keessatti shahid tahe zamana dheeraan booda gariin ammoo shakke si wani dubbiin akkam faana wani waan dhugaa moo waan akkami akka suheel ibnu amri gariin ammoo dhibbarraa dhibba amantii islaamaa keessatti jabaatee gadhaabate waan nama ajabsiisa warra kanattu hedduu warra kanarraa tokko ikrimaa ibn abi jahl caphiinsuma kana kana laale wallaahi jedhe caphiinsi amma cabne kun jedhe akka nabi muhammad irraa hin dhufin jedhe rabbi irraa dhufe waan nabi muhammad bilaasha akka badaa dalageenu san hin cabne miti jedhe yoo ardha cabnellee bornutu injifata jedhe jichi isaa kun jecha namni amantii keessa zamana dheeraa ture jedhu malee jecha walcaaqibatu lilmuttaqiin hin jenne rabbiin jechi isaa jechi kanaa walii gala bifa kanaan akkanatti gargar bahan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo waraanni caphee argan dhaabatanii lolan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam wani jabduu nama ikwaani wani jabduun namni hogaanaa tokko fakkii namaa tahu yoo dura taa'an ummataa dhaabatee dirree keessatti ol ka'ee lole waraanni sun martuu hin jabaata yoo inni baqate hoore waraanni hunduun baqata waraanni abbaa jala deema waraanni jagni hin jiru waraanni dameessi hin jiru waraanni akkuma abbaan godhe yoo abbaan waraanaan deematu nama dhiiraa ta'e nama jagna ta'e waraanni jagnata yoo kun dabeesse lubbuu isaatiin akkamitti hoggaana baasan jedhanituma namni hagam waardiyaan isi tiksu isuma kana nagaa baasuuf halkanii guyyaa rakkatan jiraate nama akkamitti lubbuutii nagaa baasatti rakkata rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo waraanni guutuun akka jiruun waraanni bar akka baqatullee wallaalee beeka gara hundarraa xiyyaan dhufa namuu garum arge baqate yeroo san rasuulli rabbi alayhi salaatu gaangee isaanii gubbaa ta'anii seefii fi baafatanii sagalee dheertuun ol fuudhanii أنا النبي لا كذب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب سبحان الله بل إلو لنين تون سنم تكو بيتا روكاتي سلا أولو مكا إيتا فيج ألا ألو لي sunis loluma jedhamti garuu ati dubbattee an kunooti an as jira an nabiyyi rabbi jettee loluun yani diinni waraana kan kee hunda cabse kun martuu akka jiruun sirra wal deebi'achuu beeki dubbii taphaatii miti yeroo sanatti sagaleen itti ol fudhattee an kunoo an kunoo an kunoo jechuun waan xiqqoo miti tun tun jagnummaa tarraa boodaati yeroo sanitti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam ana annabiyyu laa kadib أنا ابن عبد المطلب النبي رجاج لك كجبا قب أنا ابن عبد المطلب هلموا إلي أيها الناس يا إلمنا ما استهبي أجل أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله أجيلت في من جتش أدو تك تك صدان تك كيسنجر والله يا إخواني سينا إلمنا ما كان مي قوتمتي كفيتا دبي سامي كفيتا دبي سامي hawaasa feetan keessa nama tokkomee dura taa'aa ummataa guutuu akka jiru dura taa'aa waraanaa isin hin fakkaatiin barkun pirezidantii biyyaa dura taa'aa guutuuti ka dirree lolatti bifa saniin dhaabate bifa saniin diinan loluu danda'u seenaa keessaa barbaada abbaa tokko calaa fidaame haga feete dubbituun gartu malee sahaabaa barsiisaa isaanittu nabiyyi isaanii bifa kanaan leenjise bifa sanii leenjan sahaaban caphiinsi eega dhufe caphiinsi waan xiqqoo miti eega caphiinsi dhufe hoggaana jabattu keessaa nama kaasuu danda'a dhoqqee keessaa nama fuudhuu danda'a bifa rasuulli fuudhe kanaan yoo sumatti ilaala bar daqiiquma sanitti kwaani namni dubbatu hedduu namni hojjetu xiqqaa wanni namni kuma tokko yoo nama tokko gorse yoo namni tokko hujiin nama kumaa duratti hujii takka hojjete irra namaa galti nama kumatas taa'a kuma kana hundaa'uu kuma tokko tokko itti ergine kawaatti himu afaanin waan namni kumaa sit himerra waan namni tokko kuma dura dhaabatee hojjetee kumni sun bakka takkaa argete irra namaa gala jagnummaa namni seenaan haaseerra ta rasuulli rabbi alayhi salaatu wasallam ummata dura dhaabatee guyyaa san mul'ise dira namaa gala wanni eegasii gamana deebi'anii jagna tahaa jabaadhaa lola namaan jedhan uyyuu hin jirtu ilafiitin arge namu namu ilafiitin arge rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam maal godhan duuba rasuulli alayhi salaatu wassalaam tafiitii lola akkas seenan yos maal godhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam wanni kun ilma namaa guutuu fakkii taati waraana fi kana gargar beektaati eenyuttu ee maalii tolaa beekta sadarkaa imaana isaanii beekta sadarkaa aqlii isaanii beekta sadarkaa jabeenya isaaniitii jegnummaa isaanii dandeettii isaanii beekta nama kuma kudha lamaa kana gargar qooda rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama kuma tokkoof dhibba afurii keessaa filatan sun eessa warra ashaabu shajaraa jedhamu bay'at ridwaan warra qooda irraa fudhate yoos rasuula alayhi salaatu wasalaam abbeeraa isaanii abbaastu bira dhaabata abbaas guyyaa san maal jedhe lugaama gaangee rasuula rabbii qabee dhaabadhaan jedhen harkaa baasa rasuuli fuuldura galda'anii ambana ummata waraana diinaa kana keessa seenanii achita halaakaminaa jedhe dhaabadhaan jedhe isaan seefi baasanii lolu jiran jedhe ansee farda kan akka inni harkaan galdaane gaangee dhaaba jedhe abbaas beera rasuulaan baqanne guyyaa sana yoos nama guddaa abbaas nama sagaleen isaatis dheertuuti yoos amma rasuulli achuma dhaabatanii murtii dhagayan maal jedhaniin ashaabu shajaraa naayam jedhaniin warra bay'ati shajaraa ashaabu ridwaan yoos sagalee guddittii fi taane abbaas lallabe yaa warra بيعة الرضوان يا ور بيعة الرضوان نبي كيسن تسدي بيها جد gaara laftii sagaleen isaa gaara kaan irraa kaan dhoofti yeroo inni hagas jedhe namni warri beecatu ridwaan kuma tokkoof dhibba afurii kun namuu bakka dhagaye labbayka yaa rasuula allah labbayka yaa rasuula allah labbayka yaa rasuula allah jedhe namuu bakka jiru ama rasuuli eessi jirayyuu namuu hin beeku ati tanteetii baqatu jirtaa rasuuli si dura dabruu si booda jiraatu namuu quban qabu warri beecat ridwaan warra rabbiin guddaan faarse laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara facalima maa fi quluubihim فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ورب قدان جالته جالل في اتبوسه akka dhuga'aan isaan mu'mina tahan rabbiin guddaan beekee ragaa bahee faarsu yoos ammallee itti aanse ansaara rasuula rabbiinaa yaam jedheen ammallee warra ansaaraa warra madiinaa ka guyyaa durarraa amantii qabate nayaam jedheen lallabeos يا أنصار رسول الله يا أنصار رسول الله يا ور رسول ربي تتمسو رسولك يسن استيبي أجل أما اللي أنصارك يسن لي يقول خزر النايام يدين يا بني الخزرج يا بني الخزرج ور خزرج كيسن لي بني حارثان يام يدين ور إرلو لا تلو يجنوته يدوك أبو إسان يا بني حارثة من الخزرج yaami abbaas abbaastuu odeesse amma eegasii seenaa keessatti maal jedhe wallaahi jedhe osoo an dubbii lallabiinsa kiyya kanan fixin jedhe hunda isaanii gama hundaa sagalee dhagaa labbeeka labbeeka yaa rasuulallah gama kaanillee owaadhe owaadhe dhufe dhufe dhufe dhufe yaa rasuulallah jedhe namuu jedhe subhaanallah wallaahi waan ikhwaanii waan waan waan dhiiga namaa sochoosaa takka waan kun waan taphaatii subhaanallah labbeeka لبيك يا رسول الله جل مو قرا قرا يوس مال جل دقيق أسن كيستي نمني إبتو كور فينا بلا دابتي جل يروسن يرو دراج أب أنتنا نمكو دلما قفت رسول بلا تحفي نمكو مكو دلما قفت عباسي علي أبي بكري عمري warroota haga gabaabaa nama kudhan lama qofattu achi hafe bartuu waan nama rifachiisaati harka dhibbarraa hagammee beektu kuma keessaa nama tokko hafe jechuudha kuma keessaa dhibba sagaliif sagaltamii sagal baqatee tokko qofaan hafe jechuudha maal kuma kudha lamaa miti jarre kuma kudha lamarraa nama kudha lama hafe hagamre kumarraa nama tokko hafe jechuudha daqiiqaa gabaabaa keessatti deebi'an yeroo isaan deebi'an rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam yaadachiise akka rabbii guddarra irkatanii humna fiitiif jabeenna fi laalle gammachiisuuf yoo isaan dhufan dhibbi isaanii maal jedhan انهزموا رب محمد ربي محمد إن كان يجب أن يجب سنة إيه قسي هلك في الفول يا ربي في قناته يا ربي نو تمسي يا ربي نو تمسي اللهم أنزل نصرك اللهم أنزل نصرك ربي في قناته ربي نصر انت ربي تمسي وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يا ربي وما النصر إلا من عند الله يا ربي انتم سيف انتم أرقتك akkasitti gaa dhibbi sun deebinaan al'aana hamiyal waxiis jedha rasuuli amma lolli eegale lolaa gaa jedha dhibbi sun lola takka aanamni seenaa keessatti hin argin lole dhibbi sun haga duraa dhufee beekaa warri dhagaye hunduu amma deebi'aa jira garuu rakkoon namas warra guddaa mudatte waraana kuma kudhanii lamaa ka baqatu ati keessaa as deebi'a yoo jette farda kan kee as deebisuun dandeettuu beeyta takka gaala kan kee takka gaangee kan ta'e waan ati irra teettee baqattuun kana kuma kudhanii lamaa ta baqattu keessaa as deebi'uu akka hin dandeenye beeytaati hedduun isaanii deebisuu dadhabanii farda fi gadhiisanii miilan deebi'an miilan as cehaa jira warri hedduun isaanii yoos egaa rabbiin guddaan tumse fi buuseef egaa isaan rabbi beekanii gara rabbii deebi'anii jabeennaaf humna fiitiif heddumminna ifitti irkatuu dhabaatanii rabbii ifitti irkatan rabbiin guddaan isaanii tumse rabbiin guddaan isaanii tumse maalin tumseef dura qalbii isaanii tana qaqqabbaneesseef ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين جل ربي ندبته قلبي ساني ربي قب رف يرول لا يا ربي قلبي تنتسي قدابي ونسو وان دي قوسي فكاتين قلبي إلما نماتن إنو تالتي يرول لا تنا إنو تالتي قلبي تنتي قابا نوفتسي قدابا نان نصر ربي أرقات تأتي waraana kuma digdamii shanii ka isaan dura jiru kana hin garre rabbiin guddaan qalbii isaanii gadhaabee fi rabbii fi xirkatanii lolatti seenan tumsi rabbii kalammataa kaafira rabbiin sodaatti buuse sodaa rabbiin guddaan itti buuse rabbiin maal jedhe وأنزل جنودا لم تروها waraana isin hin garre itti jigsine jedhe waraana soda'a maleeka rabbi itti jigdee namuu bakka jiruu sodaate warrumaan gabaaban lolli jiru kun akka waan bakka mara keessaa lolli jiru itti fakkaatte yeroo gabaabdu'un booda ummanni kaafiraa baqate مسلمني انجفت وما النصر إلا من عند الله وراني كافرة قدج هري فيتف إجول فيتي دبرتي في قبين في مرة في ديف دوبا كايكون قبين سن هندا دي سيبكاتي كراس سدي غرغر جاب اي بكاتي وري توكو او تاس تيمي روادي حنين كانان اتش بكاتي warri kun ammoo naklaa gara jedhamtu achi baqate warri waraanni harkirri guddaan magaalaa xaa'ifitti baqate sahaabaanis hin dhaabanne akkasumaan addaan ari'an namtichi duraan ummatatti lola seense ummata lola seense akka namni tokkolleen hin baqanne murteesse kun warra duraa baqate irraa tokko inni maalik nu of kun akkas ummata laalme salphise gosa guutuu cabse ummata keessaa baase nama du'eef nama hiyyeessa booji'ame isaan godhe tafiiti keessaa baqate nama dharaachuun nama akkasiiti nama waraana lola seensee tafiiti keessaa baqatu zamana namni akkasii hedduu jira bal'aaf lola xoofee yeroo lolli guddatu biyya ollatti baqata yookaan boolla baqata boolla keessa harkifamudha yookaan gaara bahaa boqonnaa lolaasin jedhee tafiitti tikita muratee tikita fi onni martuu qaata qophoofte hoteeliin silaa bulleen qaata qophaa'e. ka akka maalik nu oof kana jechuudha. manni muslimaa gaa warra kana ari'e waraanni guddaan muslimaa ka rasuulii wajjin jiru waraana guddicha xaa'ifi qajeele kana faana deeme. horii isaaniitiif qabeenya isaanii mara akkasuma booji'anii rasuuli waardiyaatti godhee akkasuma tiksaa jedhee birbahee dabre rasuuli alayhi salaatu wassalaam waadil jacraana bakka jedhamtu akka huneeni moggaatti achi dhaabee horii san hunda achi tiksaa jedhee dabre rasuuli alayhi salaatu wassalaam horiin guyyaa san ummata sanirraa booji'an wannummaan namni ari'ee alaa dhaqee qabeeyyuu hin jiru bar horiin qophaa'ee tuma dhaabatee si eegu jira seenaa arabaa keessatti jedhan wanni namni tokko tokkorraa booji'u ta'e irri guddoo ta guyyaa san argamte lakkoofsan qiyaasa malee guddo ilmi namaa dubartiif ijoolleen booji'amte qofaan dubartiin qofaan dubartii kuma jahattu booji'ame haga siraa isin eegalte dubbiin dubartii kuma jaha booji'ame gaalli guyyaa san booji'ame kuma digdamii afur re'een guyyaa san booji'amte kuma afurtama re'ee kuma afurtama booji'ame zahabaaf fiddaan guyyaa san achitti fudhatame owqiyaa kuma afur zahaba san yoo kiiloo irra kaayan kiiloo dhibba tokkoof shantama jechuudha zahaba kiiloo dhibba tokkoof shantamaati lola hagas ga'uusan namni baay'een ittiin du'u mee lola san nama hagamtu yoo ta'u waan ajabaati muslimarraa nama shan qofa du'e ummata kaafirarraa nama torbaatama du'e waraana kuma kudha lamaatiif kuma digdamii shanii ka wal dhahe kan namni shan qofaan du'u waan nama ajabsiisaati maaliif akkas taate lolli guyyaa sanii lola guddaa miti lolli kun bakkuma lamaatti baay'eedhaan yeroo duraa lola tokkoon maletti muslimni baqate yeroo booda lola tokkoon malee kaafirri baqate dubbiin haganuma jedhan jaruma dhibba santu lole malee waraanni guddichi kun yeroo silaa deemu waraanni kun jalaa baqate isaan baquma yeroo duraatiif baqa yeroo boodaati kanaafuu namni baay'een lola san keessatti hin duune ikhwaani lolli kun amma jiruu teennaaf gorsa gugurdaa nu ta'a gorsa gugurdaa rabbi irratti hirkatu namni lakkoofsi kiyya hagam gaya humni tiyya hagam geetti beekumsi tiyya hagam geetti qabeenyi kiyya hagam gaya hin jedhin injifannoon ta rabbiiti rabbirra hirkadhu jechuudha haganaaf darsii har'aa inshaa allah hagana irratti dhaabne haga darsii itti aanu keessatti wal geennu والله سبحانه وتعالى